The Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission (ICPC) don drag one lecturer of Taishilarin University of Education (TASUD) go court on top accuse say im demand sex plus money from one of the female students of the institution. ICPC carry Dr. Balogun Olaniran before Honourable Justice Osimuga of Ijebu-Ode High Court for Ogun State on a one-count charge of violating Section 8, Subsection 1 of the Corrupt Practices and Other Related Offences Act 2000. The anti-corruption body tell the court say the lecturer wey e be the head of Department of Religious Studies for TASUD sometimes between October 2021 and November 2021 bin demand for sexual benefits or the payment of 100,000 naira from one female female student wit promise say im go change her academic grades na ayomiko alao bin dey report for wisdom yard television.